murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda abatwumva mwese aho muri nongeye kubasuhuza hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika jembo nicyo kintu ataco kivuze kubera yego womenga kiraremereye umuntu aravye mugabo turabye ivyo yakoze ntaco kivuze kuri jewe uyu ni umwe mu babyeyi b'abana bafashwe ku ngufu ku ishuri ryo mu ntara ya gitega ayo ni amagambo uwo mubyeyi yatangaje nyuma y'uko urukiko rwari rumaze gukatira imyaka mirongo itatu y'igifungo umwarimu wa hamwe n'ibyaha byo gushurashura gufata ku ngufu abanyeshuri yigishaga iyi nkuru kimwe n'inkuru ku musaruro ni ukuvuga umwimbu wabaye muke mu ntara y'ibitoke mu burundi ndetse n'ikibazo cy'abanyeshuri b'abarundi baterera gukora ibizamini bya leta mu nkambi ya rusenda mu ntara ya Kivu y'amajyepfo zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ndabararitse urukiko rukuru rw'igihugu rukorera mu ntara ya gitega mu burundi rumaze gukatira umwarimu imyaka mirongo itatu y'igifungo uwo mwarimu yahamwe n'icyaha cyo gufata abanyeshuri ku ngufu cumi na bane yigishaga muri lise la bergenete yaho mu mujyi wa gitega mugenzi wacu fidele d'antoine nsabimana niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru urubanza rw'umwigisha munyankindi corneille yahora yigisha ku ishuri ry'abikorera ivyabo la berjonete mu gisagara ca gitega rwashashe kuri uno wa kabiri mu manza z'ikibiriraho uwo mwigisha yagirizwa gushurashutsa abana cumi n'indwi yigisha sentare nkuru yegukira intara ya gitega imaze gusasa isaha zitandatu zo ku murango uwagirizwa yarengutse ari kumwe n'umushingwamanza amunganira imiryango y'abana bashurashujwe yari yitavye iri kumwe n'abo bana n'abashingwamanza babo haba umushikirizamanza canke abunganira impande zibiri babiri basavye sentare ko urubanza ngo buranisha uwo mwiherero kubera ko mu ntara y'icese abana botinya kuvuga ivyabashikiye ni icifuzo sentare yihutiye guha agaciro icisaba bari buzuye mu ngoro y'imanza no hanze bakinje gusohokera rimwe hasigaye abavyeyi n'abana ababunganira hamwe n'abakurikiranira agateka k'abana hafi n'abarezi bo kw'ishuri la Bergenet mu masaha yegera saa munani sentare yagiye mu mwiherero wamaze iminota cumi n'ibiri ibona kugaruka gusoma ubwo yaciye sentare yavuze ko umwigisha umwigisha Corneille Munyankindi yagiriwe n'icaha imuhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka mirongo itatu gutanga indishyi y'akababaro y'imiliyoni zitatu kuri buri mwana yashurashujwe n'imiliyoni zibiri ku ishuri la Bergenet bamwe mu bavyeyi bafise abana biga ku ishuri la Bergenet bari baje gukurikirana urubanza bati kuri jewe jembo nicyo kintu ataco kivuze kubera yego womenga kiraremereye umuntu aravye mugabo turabye ivyo yakoze ntaco kivuze kuri jewe ntawavuga ko byije urubanza tunezereje cyane uko baba ruciye mu bisanzwe twe turaryohewe cyane mugabo icyo yakoze si cyiza vrema si cyiza cyane umushingwamanza prime mbarubuke yarongoye ishyirahamwe onrct uwe ton frere observatoire pour la lutte contre la criminalité transnationale mu rurimi rw'igifaransa rigwanya urudandazo rw'abantu ari mu bunganiye imiryango y'abo bana arashima uko urubanza rwagenze urubanza rwagenze neza cyane twashimye isentare yagerageje guha ijambo abategereza kuri ha bose ariko kandi ikintu twashimye ni uko intare y'icese ibaye mu mwiherero kuko yari yerekeye abana batarakwiza imyaka cumi n'ibiri kandi niko amategeko abitegekanya byatumye haba umutekano muri sentare aho intare y'icese irabera kandi bituma n'abajejwe kuvuga bavuga bisanzuye yaba amasura cyangwa ababyeyi b'abana ariko kandi ntitwereka gushima ingene urubanza rusozerewe ruvuga rushima kandi yuko rwanyarutse wakozwe mu byo bita ikibiriraho tugashima n'igihano gihawe wakoze ico caha Metre Mbarubukeye avuga ko gufatwa ku ngufu ku bana biri mu ntandaro zituma abana b'abakobwa badandazwa mu bindi bihugu umwana yafashwe ku nguvu ico caha korewe ababanye ikibando gice kitangura kumwinuba kubera kumiriwe aha wakato uko gukumirwa rero no gusuzugurika iyo haje rero umuntu adandaza abantu kamuryosha ryosha kamuresha kamubwira ati jewe ngo ndakujane muri Oman cyangwa muri Arabie Saoudite nze ndakurondera y'akazi abimbwira kubera abazi yuko yamenye bamenyereye ibintu ibintu byo gufatwa ku nguvu byo gushurashuzwa aba- abaza ati ndamushikana muri muri ivyo bihugu by'abarabu bizo- biro- bizokoroha mushira muri bya pornography bica bituma rero uwo- uwo mwana aca yemera vyoroshe kuko n'ubundi avuga ati jene narimbayeho nabi muri iki gihugu reka nigire ko ndonsa aho ndonka ubuzima urumva ko ari ibintu bi- bifatanye by'urukwegangane I- ibi bintu vya vyore byo gufata aba- abana ku nguvu ni ni inzira zijana mu kudandazwa kw'abantu umwigisha kone munyankindi amaze kwagirwa n'icaha yavuze ko iyo myaka wamuciriye atabe yarasigaje akaba atashimye no kunguruza urubanza igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika arakoze fidele antoine nsabimana aho mu ntara ya gitega abakomeje kutwumva kandi bamenyeshe ko radiyo ijwi ry'amerika imaze kuzuza imyaka mirongo irindwi n'itanu imaze ishinzwe muri uku kwezi kwa kabiri ijwi ry'amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri mu kwezi kwa kabiri mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa new york mu biganiro byacu bya buri munsi muri uku kwezi tuzakomeza kwakira ubutumwa bwanyu n'intashyo ku bijyanye n'iy'isabukuru imara ukwezi kwa kabiri kose ndetse n'intangiriro z'ukwezi kwa gatatu abakomeje kutwumva kandi mbibutse ko mukurikira ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongera kubibutsa ko ijwi rya amerika ribagezaho amakuru arambuye muri afurika n'ayo ku isi isa moya n'igice ku mugoroba mu kanya gato kari imbere ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu dukomeze amakuru yo mu burundi mu ntara ya cibitoke umusaruro ntiwabaye mwiza mu makomine abiri y'iyo ntara ariyo rugombo na buganda impamvu nyamukuru ni izuba ryabaye ryinshi kurenza muri ako karere k'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u burundi ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru tubigezweho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka wagendereye aho ako karere ka cibitoke imyidogo y'abarimyi bo mu makomine ya rugombo na buganda ko ataco bimbuye mu irima ry'agatasi ntawoyideha yishikiye mu miryango yabo no ku mirima aho bari barimye ibigori n'ibiharage yagumye ari amasizi kubera uruzuba ivyo biranemezwa n'umuyobozi mfatakibanza w'igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara c'ibitoke nikodemu nkuru nziza iyo myidogo y'abarimyi turayitahura tukayitahura dufatiye ibihe ikirere twa- tumazemo iminsi tukajya turaba no ku biharuro twashoboye kwegeranya turana yuko umwimbu uzogabanuka mu ntara ya cibitoki na cyane cyane nuvuga amakomine aba yaragize ingorane cyane gusumvya ayandi na makomine ya rugombo na buganda aho dufatiye ku biharuro dufise n'ibiheruka tubona yuko umwimbu uzogabanuka rwose abarimyi bo mu ntara c'ibitoke mu duce tubangamiwe n'uruzuba bariteguye kurima impeshi naho batazi ko imvura izogwa bukene yohani ni umwe mu barimyi bo muri komine rugombo agatasi kagira kabiri umurimyi ameze nk'umubyeyi turarima naho wopfisha umwana ejo mu gatondo ushaka kubyara uwundi n'ubu turiko turarima ariko nta cyizere tugira cy'imvura nta cyizere dufise cy'imvura kuko imvura irigwa akatumba kamwe akandi gatumba gatumba nico gituma tudashobora kwizera ngo imvura izogwa n'ubundi twarimye twizera ko imvura izogwa gushika iyi saha rero twarumiwe ntacyo tukivuga abantu bagenda mu mirima bagacika intege kuko ntacyo bariko barakorera uno wa kabiri ni hatangimana jure ari mu batakigira ayo bacira n'ayo bamira ivy'uko bazobona imvura muri kino gihe c'impeshi abikesha imana agatasi ka mbere vrema twarahombye biturukanye n'ikirere kitagenze neza mugabo nkabona yuko nk'igihe imana byose iyo bidushoboza bivanye n'ubushobozi bw'imana n'ikirere hari igihe imana ashobora kuzadufasha tukaronka canke ntawe bizi byose n'integuro y'imana ibisonga abanyarugombo n'abanyabuganda muri kino gihe bugarijwe n'inzara ni ingingo yo gukingira umwimbu yafashwe n'abarongoye amakomine ahana urubibe n'amakomine ya rugombo na buganda vya mungu andre ababazwa n'ingene ikirere kitarabahinduka umwimbu wava mu rugombo washorwa muri ayo makomine bahana imbibe atacamira amakomine tubangabanganywe rero usanga tuzi ko iyi komine yacu ya rugombo ari komine ya mbere ifise umwimbu ushimishije yahora igabura n'izindi komine zitandukanye ndetse n'izindi ntara zitandukanye ariko uyu munsi icatubabaje ni uko baciye batubuheramo ku mugongo ku buryo nko muri komine mugina cyangwa se z'amabaye ubu nta bintu bivayo byinjira muri komine rugombo kugira ngo bize gufasha abanyarugombo ari nk'indweri nka zibiri z'ibiharage shinge zitandatu ntizimanuka n'iminzani yaho bace bayugara twebwe rero mu rugombo ubu turagowe ku kibazo abanyabuganda n'abanyarugombo bibaza nimba bosubira gusohora isuka muri kino gihe c'impeshi umuyobozi mfatakibanza w'igisata kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara c'ibitoke arabahumuriza nikodemu nkuru nziza avuga ko afatiye ku bivugwa n'abajejwe ibirere imvura ishobora kugwa mu gihe c'impeshi turiko turagendera abarimyi mu makomine agize intara turabona yuko na cyane cyane muri komine rugombo na buganda tubona yuko abarimyi bidoga rwose batabona neza ingene isezo ikurikira izogenda mugabo turagerageza kubahumuriza tukababarira ko boshira umutima mu nda dufatiye ku byo batubarira abarabi by'ibiyere turabona yuko imvura ishobora kuzoga yuko bakwitegura kugira ngo natwe turabe yuko hari icyo twabasabira hirya no hino nk'akabuto ibintu biruko mu makomine ya rugombo na buganda agizwe ahanini n'ibiyaya bicamo inzuzi zisesa mu ruzi rwa rusizi ruri ku rubibe rw'ibihugu by'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuhinga mu by'ubutunzi faustin ndikumana anarongoye ishyirahamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo agasaba leta y'uburundi gutanguza vuba umugambi wo kuvomera imirimo imirima mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu ntara c'ibitoke iri mu burengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika arakoze evariste nzikobanyanka tuve mu burundi gato twambuke noneho tugana mu ntara ya kivu y'amajyepfo aho abanyeshuri mirongo irindwi n'ababiri b'abarundi ba mu nkambi ya rusenda biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bahagaritswe kuzakora ibizamini bya leta kubera ko hari ibyangombwa batujuje umunyamakuru ry'amerika ngabo vedasi ndagijimana ukorera mu nkambi ya rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo aratugezaho ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo muri aba banyeshuri mirongo irindwi na babiri bahagaritswe barimo abakobwa cumi n'icyenda n'abahungu mirongo itanu na batatu bakaba bahagaritswe mu gihe hasigaye amezi ane kugira ngo hakorwe ibizamini bisoza amashuri yisumbuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo urutonde rw'abanyeshuri bahagaritswe kuzakora ibyo bizamini ari abanyeshuri maze basabwa kuzabikora ari abakandida bigenga rukaba rwamenyekanye mu mpera za kino cyumweru dusoje aho byatunguye abanyeshuri b'abarundi gusabwa indangamanota z'imyaka ishize bari mu buhungiro ntakirutimana auguste yiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye kuri nsiti lusenda ari mu bahagaritswe kuzakora ibyo bizamini bya leta aragaruka ku mpamvu nyamukuru zatumye iwe na bagenzi biwe bahagarikwa twarahagaritswe bitewe n'uko habaye rusansuma y'abanyeshuri biga mu wa gatandatu uheza basanga twebwe nta dosiye dufise ko turi mpunzi hari n'ibyo bita amafishe twandika tukandikaho umwidondoro wacu mugabo ibyo byose uko tutabikoze abakuru b'amashuri batubwira ko ntacyo bitwaye mugabo ibyo byaciye bituma ko duhagarikwa ubu ntituzokora exame d'etat y'uno mwaka wa bibiri na cumi ibyo basaba icya mbere cyo barasaba dosiye zacu ariko natwe twarisiguye ko turi mpunzi nta dosiye dufise icya kabiri ni uko bazana izo fishe tukandikaho noneho bakazirungika kuko zigugwa amahera bakazirungika noneho tukaba twokora exame d'etat takiba twebwe abaduhagarika ni abayobozi bajejwe indero bino muri kongo nibo baduhagarika kuko nibo bajejwe ibyo nibo bagira controle bakabona uyu munyeshuri arakwije ibisabwa kugira azokore ikibazo cya leta mbese izo dosiye zikwiye ni birote yo kuva mu kangahe kugera mu kangahe ni birote yo kuva mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza kubandanya kugera mu mwaka wa gatanu mukuru kuko ubu turi mu wa gatandatu kuba aba banyeshuri basohotse kuri uru rutonde rw'abahagaritswe kuzakora ibi bizamini bya leta hari abatangiye gucika intege zo gukomeza gukurikirana amasomo mu ishuri abandi nabo ntibaramenya icyo bashobora gukora mu gihe iki kibazo cyaba kitaboneye umuti hakiri kare aba banyeshuri bakaba bamya ko amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi nadahagurukira ikibazo cyabo bizatuma hari abana bashobora kuzaba inzererezi zo mu ibarabara bityo bagasaba bishoboye kubavuganira ikibazo twahuye nacyo ni uko batubwira ko turi abasandose nta madosi dufise icyo nicyo kibazo cyane nkuba twebwe dusabwa ko turondera amadosi ariko ntituzi yuko twiga abarefije twakora amadosi ko twosubira iwacu burundu tukajya kurondera amadosi kandi twarahunze twebwe batubwiye ko kubera ata madosi dufise kuko hazobaho examen preliminaire mbo kugira ngo tube abaoto tuzokora examen nk'abaoto natwe twarabya icyo twosaba ni uko badufasha kutuvugira ko natwe umwaka ntiwopfa ubusa twize twishimye ko tuzokora egizata nk'abandi ariko kugeza ubu tukaba tubwirwa yuko tuzoba aba autodidacte kandi atari byiza badufasha badushikira imbere natwe bakatubwira nk'abandi ni ikibazo cyantunguye ntivyanguye neza muri make kumva narumvise iyo nkuru nari nzi yuko ndi umunyeshuri nk'abandi nzakora ikibazo cya leta nk'abandi nkaba numva yuko ubunye nshaka kwangazwa kuzaja mu ibarabara by'ukuri byaba byiza batugiriye ingufu kugira ngo turabe yuko twakora ikibazo nk'abandi kuko ubu ngubu nko mu nkambi ntacyo noba ndiko ndanda nje icyo nasaba ni uko abaduserukiye cyane cyane abo muri hasere yuko batugirira ingufu kwaya amashyirahamwe akukira hasere afashana na hasere kugira ngo batugirire ingufu turabe yuko twakora ikibazo cya leta nk'abandi kuko ni ibintu biteye isoni no kumva yuko umurefije yoba ari umunyeshuri akaca ajya mu ibarabara Nibizi Faustin azerukira impunzi z'abarundi mu rusenda avuga yuko imyanzuro yavuye mu nama yabaye mu mpera z'icyumweru turangije hagati y'amashirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi n'ahaseri ndetse n'abaserukira abanyeshuri bahagaritswe hari igisubizo cyiza gishobora kuzava muri iyi myanzuro ikibazo cy'abanyeshuri badebariswe twa- twaragize amanama turakorana inama na suproverbe eh, ni kuvuga inspekteri waha wa edikasiyo n'ama- n'aya mashyirahamwe nyine za senere asr na A- na save turasubiramwo tura- turerekana ikibazo ingene cyagenze kuko bo babadebarise kubera abana batagira amadosiye twaravuze neza by'ukuri k'umwana mu gihe wahunze igihugu udasubira mu kandi mu gihugu iwanyu ngo ugiye gutoraho ibintu uba- uba waribagiwe kubw'uko benshi baje batagira ama- amadosiye Eh, ntago cyotuma abana babadebarika ngo baje gukora ikibazo cy'abaoto kandi kijya kibazo cy'abaodo- cy'abaotodidacte kijya gukora abantu baba basanzwe barananiwe na exeta mu mwaka ubuheze bobo ikintu twavuganye nuko umwanya n'umwanya tuzoja ibukavu tuje kuvugana na ministre bajya abana bazokora ikibazo kama kawaida atangorane n'imwe ibi- ibibujije bamenyeshe ko abanyeshuri bahagaritswe harimo biga kuri Institut Lusenda, Institut Lutanga, Institut Lulinda ndetse na Institut Sebatwa ku bw'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu rusenda iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imyiryane hagati y'amashyaka n'imigambwe atavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi ikomeje kuba ikibazo kitoroshye mu rubuga sinarede ni mu rugaga sinarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi ruvuga ko uruhande rw'iherezo ry'amasezerano ya arusha ndetse n'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi abayobozi barwo ntibavuga rumwe ikibazo aho kiri ni uko abitabira ibiganiro by'abarundi byabereye arusha mu minsi ishize n'abatarabyitabiriye ubu barashyamiranye muri abo twavuga nko- nk'abo mu bayobozi baryo barimo frederic bavuginyumvira wa frodebu ubu sinaredi ivuga ko yirukanye ku mwanya we mu ishyaka rya iprona ritemewe n'amategeko mu burundi naho hari bamwe mu bayobozi baryo batangaje ko bahagaritse usanzwe ari umuyobozi waryo sharenditije ijwi ry'amerika ryatumiye bamwe mu bayobozi b'ayo mashyaka barimo frederic bamvuginyumvira wa frodebu sharenditije wa iprona itemewe n'amategeko ndetse na jean dudieu mutabazi w'ishyaka n'umugambwe radere mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiye n'abo bagabo ko ari batatu b'abanyapolitiki bwana jean dudier mutabazi muri uyu mwanya agiye gutangira asobanura uko abona izo njyane ibibazo muri ayo mashyaka muri iyo migambwe ya politiki nk'uko muhejeje kubivuga eh, twebwe ubwiye uraraba imigambwe ngaha mu burundi eh, mu bisanzwe imigambwe twovuga yuko ari imigambwe nyakuri kuva kuri rwagasore ntiyigeze irenga itanu kubera tukinjira muri indepandanse hariho iprona hakaba pepe hakaba za pdc mu ni ukuvuga kera muga ntiyigeze irenga imigambwe itanu hanyuma rero tugeze mu gihumbi kimwe majana icyenda na mirongo itatu eh, twari tukiri muri forodebu kubera ndi mu bashinze umugambwe nsabanya forodebu Eh, ico gihe twari imigambwe eh, ishika icenda gusa hariho imigambwe igwiriyemwo abahutu nka forodebu nka pl pp na rpb hakaba n'iyindi migambwe eh, igwiriyemwo abatutsi nka iprona nka radesi nka nka prp eh, n'iyindi iyo nayo ya- yashika nk'itanu hama rero mu nyuma yaho muri iyo migambwe eh, abari bayirongoye n'imigambi yari iriho bararonka imfashanyo ugasanga nk'abaperezida babo bararonse eh, nk'amajipe mugabo rero la crise yo muri eh, icyenda na gatatu nyuma yaho nyakwigendera ndade merikiyoro agandaguriwe n'abamufasha bose hagatera uruhagarara mu gihugu hanyuma rero bamwe bagafata mu bari muri frode bagafata inzira eh, y'ibigwanisho abandi nabo bakavuga ati ntidufate inzira y'ibigwanisho turafata tugumana inzira ya politike gusa ntitugwana eh, habaye ugucanamo kw'imigambwe igwiriyemwo abahutu nyuma rero muri icyo gihe rero bagenda igihe batanguye kuza dutanguye kuja turaganira yarusha pito ntuze dutangura muri kigobe na kajaga bakabona yuko imigambwe yaganiriye ishobora kujya muri leta aho twarabona ntuze nk'abantu batari bake nk'abahitimana abanziga amasabo bari mu yindi migambi bashobora kujya muri leta kubera ata ata ntuze ata inzego zatuye n'abenegihugu atanga ubuzi gifise atabwirizwa shingiro dufise niho rero abantu benshi baza barashinga imigambwe kugira ngo baronke imodoka nk'icyenda na gatatu cyangwa kugira ngo baronke ikibanza muri leta mushe ntahe Jean- Jean de Dieu Jean de Dieu ivyo muri ko muravuga Jean de Dieu bisigura ko hari guverinoma de transition naho nyene abandi baratinda baraza barinjira muri leta Jean de Dieu Jean de Dieu no kuvuga twagiye mu matora ejo bundi turi imigambwe hafi hafi mirongo ine mugabo rero ikibazo nabaje mushirantare Jean de Dieu untunge gatoyi mushirantare Jean de Dieu untunge gatoyi ikibazo nabajije ni Indiane sinabaje ikibazo gituma haba imigambwe myinshi igituma haba imigambwe myinshi Indiane, ni uko Indiane mu abantu migambwe.
bashyira imbere inyungu zabo ntibashyira imbere ibyiyumviro bya politiki kubera kubera ntibapfa ibyo batumvikanye bashyira imbere izo nyungu zabo nk'ubu u- wa- wambagije ati nk'ubu nko muri senarede muri senarede uyu munsi bacitsemwo nka gatatu urazi yuko hariho senarede yari yuguruye yu- yari yuguruye ibiro mu bubirigi nka asosiyasiyo yari irongowe na nzomukunda iyo ntayo ikiriho hariho senarede irimo banditije na baminani hamwe baminani jeremi na baminani jean bahisemo kurwana iyo abo o bavuga ngo ni senarede yabo hakaba iyindi senarede bavuga ati twe tugumana n'umuhuza tuzomwitaba aba niba bavuga imyumvire bo muri frodebu ba nyangoma bo muri sendede bakavuga ati tuzobananya twitaba umuhuza mukapa baramaze gusambuka kubera si politike bapfa bafite inyungu zabo hariho nk'ubu iprona irongowe irongowe na nditije na iprona irongowe na na na na na nuze na Ngayimpenda.
Eh, na na ngayimpenda abo bose nabiyitirira iprona mugabo saba porona iprona nimwe niyemewe n'amategeko irongowe na gashatsi ku bwanyu rero Abel.
ku bwanyu Urumva rero, abo ibyo banyapolitiki byose bapfa bari- inyungu zabo bagiye barigabura kubera inyungu yego mureka nicyo kibazo tukibaze mushirantare eh, Tasiyansi y'Umwana Ah, Indiane tubona cane cane muri ipo naho hari ibice bibiri no mu gice ca kabiri hadutsemwo Indiane abanyapolitike bafiki bapfa inyungu zabo
Eh, urakoze ibyo navuga ko eh, ingurane zikunda gushyikira imigambwe hakaba n'indyane n'iziha i- imvu zibiri hariho imvu iva muri bene umugambwe nayo igatumwa n'ibintu bibiri ishobora gutumwa n'uburongozi buri bw'umugambwe cyangwa igatumwa no kutabona kumwe kw'abanyamugambwe ku bibazo biba bihambaye eh, bigenga igihugu cyangwa bihanze igihugu mu gihe iki cyangwa kiriya iyo ni inzu ya mbere ishobora gutuma haba injyana y'umugambwe iya kabiri irashobora kuva hanze y'umugambwe nibyo byashikiye imigambwe itari mike muri ibi bihe hamwe n'ubutegetsi buri ubu bwagomba yuko ubutwara uyu mugambwe yera ari icyitso cyabwo a- agakora ibyo ubwo butegetsi bushatse ntakore araba amategeko n'akarangamutima k'uwo mugambwe mu ncamake inzu ni izo ndiyambara mu mwanya wo kunyishimangira Ego me- mugabo ku bw'ibanze inzu nyamukuru zituma hari injyana mu mugambwe mu miryango itandukanye n'inzu dufatiye ku uburongozi bubi rero bushobora kuba ari burondera inyungu zabwo butubahiriza amategeko butubahiriza inzego butubahiriza ingene i- ingingo zifatwa ibyo nibyo ngiraza kugaruka ko mu gihe muza gutubaza nyir'izindi zega umugambwe ntugira ariho badasubira amayikoni Ego me eh, Tasiyansi y'Umwana muravuze kimwe mu bintu bituma haba Indiane muravuze uburongozi bubi ariko no kwibutsa ko ubwo burongozi buba bwatowe na mwebwe nyene aho mubisigu- mubisigura gute
erega mu menyeshamakuru frederico uraza amatora yamara amatora mu bihugu abatora imiliyoni n'imiliyoni mbandari ku mugambwe barihenda bagatora nabi ibyo rero ni ibintu bisanzwe icyo ikiza igihambaye ni uko iyo mwatoye mugasanga iyo mwatoye ntakihagarariye inyungu ntagihagarariye wa murongo mwari mwamutoreye mu mugambwe cyangwa ishyirahamwe ryose ibite birategekanijwe ingene akosorwa agakosora cyangwa binaniranye agahanwa mbere no gukurwa kuri ubwo burongozi agakurwa ibyo rero nimureke ntibiduhora kwirinda birajika n'ibihugu byaba byiheze bigatora nabi ubu rero buzuye nabandagirya ngaho umushenantahe jean dodi mutabazi yavuze ikibazo cy'inyungu umuntu yihweje indyane zikunda gushika cyane cyane iyo hari ikintu cimirije hari abantu bavuga ko ko bari kugira ngo muri bya biganiro bizotangura niba hagira ico bazoshika ko batangure kugwanira ibyo bagwanira aho muhavuga kwiki
eh hariho n'abibaza hariho n'abyibaza gutyo mugabo eh, ku vyerekeye umugambwe mvugira harya ni uko eh, twatukereye cyane twibaza ko azohava yikosora n'ahandi ho Eh, ibintu biba byagiye ku mugaragaro kera mugabo twebwe muri ipfuro nuko twahora dukora twabanza guhanurana tukabanza kwe- kwibukanya icyo amategeko ngenderwa ko icyo amategeko agenga indimi inzego z'umugambi wacu zikora kugira turabe yuko abacanke bariya babarerwa n'iyo ntumbero bi- bi- bi- bahinduka mugabo byari byarananiranye mu ncamake rero twebwe ntawobesha kw'ibyo eh, eh, bitumwe n'ibi biganiro nibyo mu mvo zatumye ahagarikwa harimo iyo mugabo iyo ni ni inkurikizi ya ya ntumbero mbi yi- yi- yi- yigenga uburongozi bubi mutivute twebwe muri iyi poromoko bimeze umukuru w'umugambwe n'umuntu akomeye nibyo mu rwego mugabo harya kugira atambutse ingingo yose ayitambutsa kubera yabanje kugira eh, guca mu nama n'ingingo bigafatwa n'inzego zibifitiye ububasha naho yoba yatowe n'ikoraniro kaminuza biranditswe neza mu ngingo zose z'amategeko ngenderwa ko y'umugambwe ko adashobora gufata ingingo iyo ari yo yose ku giti ciwe canke ari wenyine ego mehe icyo ni icya mbere icya kabiri biranditswe neza yuko mu gihe umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona afatiriwe cyangwa atari hafi mu gifaransa avuga absa wampeshe kubera inzitizi cyangwa igiriya asubirirwa n'umukuru w'umugambwe n'icyegira ciwe reka tubanze duhe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na janvier janvier mwiriwe neza
tugeze mwiriwe mwiriwe mu- muri hehe ga janvier
ndi bujumbura Eh, Bujumbura, murafise ikibazo murafise iciyumviro duga kw'ijambo
So, ni icyiyumviro n'intererano yego
mwavuze mwabaze ikiba gituma eh, ibintu ba- abantu baje bara- basubiranamwo nk'ubwo abanyamigambwe Mhm.
bo nk'uko ubundi babivuze nje mbabivuye ijambo ari inyungu hama ihinduka ry'ibihe- ry'ibihe rya politiki navyo nyene biratuma eh, abasubiranamwo basubiranamwo ibihe biriko birahinduka n'ukuba n'ivyiyumviro bihinduka rero ababumvure bataba bajanye n'ico gihe hama ibijanye n'izo nguvu aho muri sinarede biri hatari mu baha nyagomba yavuze yuko eh, yuko atanga ubu bafise atawubasha bafise ukwakora cyo babuza kuja mu biganiro usanzwe sinzi gushika umwe sinzi cyo aravuga ngo sinarede ngo ni opozisiyo radikale kugira bazwe bafatira kuki kandi ivyo biganiro ubwa nkumbure bariko bagwanira kudojamwo Puisque, ou- mbega uku- ngo- ukuri kwaragihabura kugira ngo les innocents prioritaires au dialogue bamenyekane kugira musukunye rero ko ngo ni inguvu biha ni inguvu mubaha badafise ivyo biganiro ba- bariko batangura ba- bariko babiganiramwo kudozamwo tariki cumi na zitandatu ibiganiro n'inkinamico Hategekimana yaravuze yuko mu kurindira ko ukuri koje habona les innocents bo- abatatu babwirizwa kuja mu biganiro bakaba prioritaire bakamenyekana uba barategura ibiganiro biranze Ubwo n'inkinamico kumara umwanya barya abasore domisiyo ibiganiro by'ukuri ntibiratangura Ah, ababigize ubwanire banyarutse banyarutse ukuri kubyabona izinota bamenyekane abe priorite mu biganiro bamutegura mu makosa murakoze janvier reka duhe ijambo albert albert mwiriwe neza murafise ikibazo mura- muri hehe ndi mu ntara y'aburi muri komine mugamba yego murafise ikibazo murafise iciyumviro turi kumwe n'abashintahe babiri Yego.
eh, Tasiyo Nsibomana na Jean Dodier Mutabazi bariko bavuga cane cane ku Yego.
njyane ziri mu migambwe ego injyane ziri mu migambwe je uruhande rumwe ndabona ko bitumwa n'inda z'abanyepolitike bo mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri afurika yose kubera iyo hageze ibintu by'ibiganiro nk'ubu urabona muri senarede hashyizemo ibice hari n'aho bariko biyumvira ibibanza bazoronka umwe akagira ati ko nzoba ndi umukuru w'umugambwe nzoronka iki uwundi nawe ati hamwe nawe umukuru w'umugambwe noronka iki
tubura abashimiye rero ibyo ni ibisobanuro n'ibibazo byabajijwe mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize ku kibazo cy'imyiryane iri mu migambwe yitavuganwa na leta mu burundi kuba twumvaga ntadusoreje porogaramu yacu yo muri uyu mwanya ariko mukomeze mwumva radiyo ijwi ry'amerika muri kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza